iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze mwese kuri radiyo yanyu
imiryango ibihumbi mirongo itatu na bibiri bugarijwe n'inzara aho ivyo vyari biharuro vyo mu ntara ya muyinga gusa tutarashira ku ibindi biharuro vyabo mu kirundo kuko iyi mvura yaraguye nabi mu za kayanza hose uwo ni madame odeta nzeyimana uyoboye ishyirahamwe ry'abarimyi n'aborozi mu burundi aravuga ku kibazo cy'imvura nyinshi yangije ibihingwa iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo urubanza rwa emmanuel mbarushimana ushinjwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye muntu iyerekeye igitero cyagabwe kuri bisi muri israel umutingito w'isi muri ekwateri n'izindi turazigarukaho mu kanya mugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi amakuru mugezwaho na fideli niyo ngabo fideli wiriwe neza Buriwe neza Eugenie mwiriwe namwe inshuti muduteze amatwi amakuru yo hirya no hino tubafitiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ban kimun yavuganye ku telefone na perezida wa sudani yo mu mpanuko salva kiir hamwe n'umutegetsi mukuru arwanya ubutegetsi riek masha uno munsi kwa mbere yabasabye gushyiraho mu maguru masha leta mfatakibanza ibonwa ko ari intambwe ikomeye cyane ku byerekeye guhagarika ingwano mu gihugu ivyo biganiro kuri telefone vyabaye mu gihe riek masha ariko yitegurira kugaruka ku mugwa mukuru wa sudani yo mu mpanuko juba kurahira mu mabanga y'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu no gushiraho leta na perezida salva kiir ishirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza ko ban kimun yahayagije kiir ku ngingo yiwe y'ukwakira mashar ku mugwa mukuru juba yamusabye gushira mu ngiro ingingo zerekeye umutekano zategekanijwe mu masezerano y'amahoro yatewe kw'igikumu mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze ban kimun yakiye neza ingingo ya Riek Machar yo kugaruka ku mugwa mukuru Juba yamusavye gukorana na President Kiir mu mugambi wo gutuma atarundi ruhagarara n'ubwicanyi biba mu gihugu abajejwe gutabara mu gihugu ca Equateur bariko barondera mu bisigarira vy'inyubakwa zasenyutse abo barokotse ikinyamugigima gikomeye cane cahitanye abantu amajana abiri na mirongo irindwi na babiri kubw'umuvugizi w'ishyirahamwe rijejwe gutabara kwa rouge muri Equateur Diego Castellanos abantu batari bake baracari munsi y'ibisigarira vy'inyubakwa zasenyutse amenyesha ko igitigiri cy'abapfuye gishobora kwiyongera abantu barenga ibihumbi bibiri n'amajana atanu barakomeretse igihe ikinyamugigima c'urugero rw'indwi n'ibice umunani cyaba mu gice co mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu ca Equateur ku nkengera z'ibahari ku muhingamo ku munsi wa gatandatu urangiye ibisagara vya Manta Portevie Viejo n'igisagara kigenerwa n'ingenzi ca Pedernales biri mu vyasinzikajwe kurusha ibindi n'ico kinyamugigima ivyo naho ibintu vyononekaye mu bindi bice bitandukanye mu gihugu abasirikare n'abapolisi ibihumbi n'ibihumbi bararungitswe mu bice bitandukanye vy'igihugu batanguye gutanga uburaro bw'agateganyo ku bantu bageramiwe n'ico kinyamugigima naho benshi muri bo bamaze amajoro abiri barara hanze y'ingo zabo zasenyutse igipolisi mu gihugu ca Israel n'abategetsi bajejwe ubuvuzi bamenyesha ko abantu cumi na batanu bakomeretse inyuma yuko ibisi ituritse uno munsi wa mbere mu gisagara ca Yerusalemu ivyuko nimba guturika kw'iyo bisi bifitanye isano n'iterabwoba ntibitomoye yamara hari amakuru amwe amwe asubiramwo abategetsi b'igipolisi bavuga ko igitero kiri inyuma y'iturika ry'iyo bisi abantu cumi na batanu bariko baravugwa inyuma y'uko bakomeretse umwe muri bo akaba yakomeretse bikomeye amasanamu ku mbuga ngurukanabumenyi yerekanye yerekana bisi y'ibara ry'urwatsi rutoto irikira ku muriro ku ruhande rwayo kw'ibarabara hafi hari iyindi bisi yari hahagaze amwe mu makuru avuga ko bus yagaragara ariyo yaturitse abakomeretse bakaba bari muri bus yari iruhande yayo radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muhandanya gukurikirana amakuru twabateguriye igihugu ca brazil kiri mu ruhagarara rukomeye kirindiye inyishu ya perezida delma rousseff ku itanguzwa ry'umugambi wo kumukura ku butegetsi mu kiringo kiri munsi y'amezi ane imbere y'uko inkino mpuzamakungu za olympique zitangura mu gisagara ca rio de janeiro inama nkenguzamateka ishobora gufata ingingo mu ntango z'ukwezi kwa gatanu yo gukura ku butegetsi perezida Rousseff afise imyaka mirongo itandatu n'umunani muri iki gihe niyo inama nkenguzamateka yafata iyo ngingo azotegerezwa kuva ku butegetsi mu kiringo kigera ku minsi ijana na mirongo umunani mu gihe urubanza kumukura ku butegetsi ruzoba ruriko ruraba ibice mirongo itanu ku ijana n'ivyo bikenewe gusa mu nama nkenguzamateka kugira urubanza rwo gukura perezida Rousseff ku butegetsi rube itangazamakuru muri Brazil rimenyesha ko abasenateri mirongo ita- mirongo ine na batanu ku basenateri mirongo umunani n'umwe bashaka ko urwo rubanza ruba perezida Rousseff yagiriza muri iki gihe icegera ca perezida Michel Temer yigeze kuba acuditse nawe ko ari umuhemu niwe zoba perezida niyo Rousseff yahagarikwa mu mabanga yo kuyobora Brazil mu matora yamaze amasaha atandatu ku munsi w'imana inama nshingamateka yatoye n'amajwi amajana atatu na mirongo itandatu n'irindwi ku majwi ijana na mirongo itatu n'indwi yo gutangura umugambi wo gukura perezida Rousseff ku butegetsi abimukira amajana n'amajana bava mu karere ko muri afurika mu buseruko bavuga ko bapfuye igihe ubwato bwabo bwibira mu gice cyo mu buseruko bw'ibahari mediterane ivyabona n'abarokotse babwijwe rya amerika ku munsi wa mbere ko ubwato bwibiye mu gihe bwari butwaye abantu bagera ku majana atanu igitigiri kitazwi c'abari muri ubwo bwato bagiye mu bundi bwato bwari hafi yaho bagenda baroga mu nyuma yaho batabawe bajanwa mu gihugu c'ubugiriki iyo mpanuka yabaye ku itariki umunani z'ukwezi kwa kane yamara yavuzwe ubwa mbere na radio bbc ku muhingamo wo ku munsi w'imana musa mohamed adam ava mu gihugu ca etiyopiya avuga ko ari umwe mu barokotse iyo mpanuka yabwiye ijwi rya amerika ko ubwato barimwo bwibiye inyuma y'uko we n'abandi bimukira amajana abiri babwinjiyemwo bavuye mu bundi bwato butoyi bwari buvuye mu gihugu ca misiri umunsi umwe n'igice imwe imbere yaho adamu avuga ko abantu bagera ku majana atanu bari muri ubwo bwato ico gihe amenyesha ko abantu mirongo itatu gusa ari bo bashoboye eh, kugaruka muri ubwo bwato butoyi bagenda baroga leta zunze ubumwe za amerika zatanze izindi nteko amajana abiri n'indege za kajugujugu z'ingwano zo mu bwoko bwa Apache zigenewe gufasha inteko z'igihugu ca Iraq mu rugamba rwo gusubira kwigarurira igisagara ca Mosul kiri mu minwe mu witawa eh, leta ya Kiislamu ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Ash Carter ku mugwa mukuru wa Iraq Baghdad no musi kuwa mbere inteko z'igihugu ca Iraq zatanguye igitero co gusubira kwigarurira igisagara ca Mosul ku itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa gatatu ashkar yagiye mu gihugu ca iraq no musi wa mbere kuganira n'intwanzagabo z'igisirikare ca amerika hamwe n'intwanzagabo z'igihugu ca iraq ku buryo amerika ishobora kongereza inguvu mu rugamba rwo kurwanya abagwanyi b'umugwi witwa leta ya kisilamu muri siriya na iraq mu ijambo yashikirije abamenyeshamakuru muri emira arabi uni ku munsi wa gatandatu ashkar yarerekanye ko yishimiye ko leta ya amerika izokwemeza ivyiyumviro yashikirije
Fide Niyongabo urakoze cyane kuri aya makuru iyi ni gahunda ya radiyo yacu tubagezaho buri munsi kuri radiyo inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice icyenda na FM 95 n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adrese yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo com turi no kuri facebook no kuri twitter ijambo ni radiyo yacu mushobora kandi no kujya kuri wewewe akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda ku rubanza rwa bwana emmanuel mbarushimana ushinjwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa
uyu wari umunsi ku banyamategeko metre jean claude shoshi bizimana na mugenzi we metre christophe twagira yezu wo kugaragariza umucamanza niba hari icyo bagezeho mu iperereza rishinjura bwana emmanuel mbarushimana ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu aburana n'ubushinjacyaha bw'u rwanda babwiye umucamanza ko inzira zo kubona amafaranga abemerera kujya gukora iperereza ku byaha mbarushimana ashinjwa zitihuse muri minisiteri y'ubutabera ndetse n'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko ariko ko magingo yaba amaze gukomorerwa ko bajya kumukorera iryo perereza ni iperereza aba banyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera muri uru rubanza bavuga ko rigamije kugera ku bimenyetso bishya ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha butagezeho ni ibimenyetso bizashingira ku batangabuhamya bashinjura Emmanuel Mbarushimana ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko umuntu aburana n'ubushinjacyaha mu byifuzo byabo ku ikubitiro babwiraga umucamanza ko bazakenera akayabo k'amafaranga muri iri perereza bashingiraga ku kuba bazakeneramo n'abatangabuhamya bari ku yindi migabane mu bihugu nka leta zunze ubumwe za amerika ubuholande denmark n'ahandi kandi ko bazitabaza n'inzobere zibafasha muri uru rubanza ibi bwana antoine muhima umucamanza ukuriye inteko iburanisha uru rubanza yabifasheho umwanzuro ko abanyamategeko bazabanza gukorera iperereza imbere mu gihugu byagaragara ko ari ngombwa bakazabona gukomerezaho urukiko rwategetse ko aba banyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa emmanuel Robert Mbarushimana bazakoresha iminsi icumi kandi bakagenerwa ibihabwa abayobozi bakuru b'ibigo bya leta babona iyo bagiye mu ruzinduko rw'akazi imbere mu gihugu ni umwanzuro uhura n'uwafashwe ku byifuzo by'abunganizi ba bwana Bernard Munyagishari nawe ubura n'ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu ikibazo Maître Brice Bikotwa na mugenzi we Maître Jeanne d'Arc Umutesi bahuye nacyo mu rubanza rwa Bernard Munyagishari wanzuye ko atazasubira mu rubanza ku bwa bimwe mu byemezo atemeranyaho n'umucamanza mu rukiko rukuru ni nacyo gikomeje kubera intambamye aba bagenzi babo bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa bwana Emmanuel Mbarushimana muri izi manza zombi abaregwa ntibasabana n'abanyamategeko bashyizweho kubw'inyungu z'ubutabera ngo babashe kubagaragariza intonde z'abatangabuhamya bumva bazaza kubashinjura ku byaha baburana n'ubushinjacyaha abaregwa bakendera abanyamategeko ubushinjacyaha buvuga ko baca amafaranga y'ikirenga mu gihe amategeko y'u Rwanda ateganya ko iyo umuntu atishoboye urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko rumugenera abunganizi yaba afite ubushobozi akiyishyurira abo yifuza minisiteri y'ubutabera yatangaje ko izi manza ziva hanze ziza mu rwanda rumwe rutwara miliyoni cumi n'eshanu mu mafaranga y'u rwanda kuva rutangiye kugeza rurangiye hatitawe ku mubare w'abanyamategeko baruburana metre jean claude shoshi na mugenzi we metre christophe twagirayezu ubwo bazamuraga ingingo yo kujya gukora iperereza rishinjura bwana emmanuel mbarushimana yabamaganiye kuri imbere y'umucamanza yabwiye umucamanza ko ubusabe bw'abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwe mu iperereza bazakora ku birego ashinjwa ntaho ahuriye n'ibyo bavuga bitamureba asaba ko binandikwa bityo biteganijwe ko aba banyamategeko metre jean claude shoshi bizimana na mugenzi we metre christophe twagirayezu nibamara gukora iperereza rishinjura bwana emmanuel mbarushimana hazakurikiraho icyiciro cyo kumva abatangabuhamya bashinjuye utaragira icyo avuga ku byo aburana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyaha ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukekaho ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo uyu mugabo ari muri barindwi bamaze koherezwa n'ibihugu by'amahanga kuburanira mu Rwanda ibyaha bya jenoside yagejejwe mu Rwanda kuwe mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize wa 2014 iburanisha ritahani ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa gatanu y'umwaka eric bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali eric urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu rwanda urubyiruko rufite hagati y'imyaka cumi n'itanu na makumyabiri n'ine rurasaba ko leta yarubonera ibigo byihariye rwakwifashisha ruhabwa amakuru agendanye no kuringaniza imbyaro urwo rubyiruko ruvuga ko kugana ibigo nderabuzima bibatera isoni umunyamakuru wacu asumuta kabuyi yaganiriye n'abo yasanze ku kigo cy'urubyiruko i kabuga mu mujyi wa kigali aduhe inkuru irambuye
imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare cyasohoye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu igaragaza ko urubyiruko rukoresha uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro iki cyegeranyo kigaragaza ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka cumi n'itanu kugeza kuri cumi n'icyenda abangana mirongo itatu na gatanu ku ijana n'ibice bitatu bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro iki cyegeranyo kandi cyerekana ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka makumyabiri kugeza kuri makumyabiri n'ine bo abangana na mirongo ine na karindwi n'ibice bine ku ijana nabo bakoresha uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro dr nzabona imaniseti impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere muri minisiteri y'ubuzima avuga ko minisiteri akoramo yashyizeho uburyo urubyiruko rwakwifashisha kugira ngo rwirinde inda zitateganijwe ndetse no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina iyi mpuguke ivuga ko urubyiruko rutangirira ku myaka icumi kugeza kuri makumyabiri n'ine ko byagaragaye ko urubyiruko ruri muri iyi myaka rujya rutwara inda zitateganijwe aha ngaha urubyiruko rukaba rwemerewe gukoresha kuko imwe n'imwe mu miti iyi bundi yayisanzwe ikoreshwa n'abakuru angana avuga ko urubyiruko akenshi rukoreshwa rukoresha imiti y'igihe gitoya hanavuga nk'agakingirizo hakaba noneho n'indi miti nk'ibinini by'amoko atandukanye hari ibinini banywa buri munsi ariko hakaba n'ibinini tuzi umuntu anywa yamaze gukora imibonano mpuzabitsina akenshi akaba ari nk'ikinini kimwe cyangwa bibiri kugira ngo adasama nka ruriya rushinge rw'amezi atatu na rwo ruhari ku buryo bashobora kurukoresha ariko hakaba n'abandi bake usanga bakoresha ibinini banywa buri munsi ndetse n'urushinge rw'amezi atandatu leta yashyizeho ibigo by'urubyiruko bifasha urubyiruko mu kubaha inama mu byerekeranye no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina madamu kamunana epifaniya ni umujyanama mu kigo cy'urubyiruko rwa kabuga avuga ko urubyiruko bakira akenshi ruza rutaje gushaka gahunda zo kuboneza urubyaro ariko baza nanone bafite ibibazo bijyanye n'ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere ashobora kudahaguruka mu by'ukuri avuga ngo ngiye kuboneza urubyaro hariya mu kigo cy'urubyiruko ariko akazanwa n'ikibazo ubona ari ikigendanye no kuboneza urubyaro ugahita rero umwinjiza muri za serivisi dutanga hano ahubwo serivisi zo ni nkeya ukurikije uburyo babyitabira rwose hari n'igihe baza nanjye sinshobore kubaha serivisi kuko ndi umwe bishobotse twaba benshi kugira ngo tube twabaha serivisi ari benshi cyangwa n'ibigo bikiyongera bikarenga wenda kimwe cyangwa bingahe mu karere ku buryo na nko muri buri murenge hajyamo ikigo si abantu benshi biyumvisha ko umwana w'imyaka cumi n'ine cumi n'itanu cyangwa makumyabiri akoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ariko abo nasanze ku kigo cy'urubyiruko rwa kabuga babwijwe ijwi rya mbere ko iki kigo cyagiye kibafasha gusobanukirwa ibintu byinshi binyuranye batari bazi imbere muri cya gihe uteganya ko umukobwa aje kugusura uza hano ugasaba ubufasha akabasha kuguha za puridansi nkibuka ko kwikingira biba ngombwa mu gihe kwifata byanze njyewe urabona ko ndwaye ibiheri aha hari nk'abasore bagendaga banshika yuko ndyamanye nabo byakira ariko nari naragiriwe inama yuko atari cyo kibikiza ko ari imisemburo nyine y'umuntu ibimuri mu mubiri bambwiraga ko biri bukire nkazana po nziza nyine umujyanama mu byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere madamu mukamunana epifaniya avuga ko ababyeyi bakwiye kumenya ko ibihe urubyiruko rurimo byahindutse bagatinyuka bakajya babwiza abana babo ukuri ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere akava ku ishuri rwose ava ku ishuri muri nayini agahitira aha nayini forume ati muga mpa agakingirizo bose arakubwira ati jye rwose nkubwize ukuri muganga ntabwo kwifata ntabishobora ubwo rero ndashaka mu mpe uburyo ku buryo uburyo wenda mu agashinge cyangwa ibinini ku buryo ntazasama ariko kwifata ntabwo nabishobora ubwo ni umukobwa ungana gute cyangwa muri ya myaka muri ya myaka hagati ya cumi n'itanu na makumyabiri n'ine urumva umubyeyi ku bijyanye no kuboneza urubyaro byo kuvuga ngo umwana yanyweye ibinini cyangwa yafashe urushinge mu by'ukuri ntabwo yabishyikira ariko nanone ikigaragara cyo ni uko ababyeyi batazi ko abana kuri iki gihe bakora imibonano mpuzabitsina kurusha n'abashatse nanjye mbagira izo nama hari igihe abimbwira nkava mu kazi kanjye nkiyambura umwambaro w'akazi kanjye yabivuga nkahita mvuga ngo dore akagahungu kangana n'uwanjye kaje kunsaba udukingirizo ubu n'uwanjye wasanga aho ari nawe yatavuye ku ishuri yagiye gusaba udukingirizo ariko icyo tugomba kumenya ababyeyi ni uko abana imibonano mpuzabitsina barayikora barayikora ahubwo tugomba kwishyira muri wa mwanya bahora badukangurira n'abayobozi wo kumenya abana usibye ibigo by'urubyiruko bimaze kugera kuri cumi na birindwi mu gihugu hose leta yateganya gushyiraho icyumba cyihariye muri buri kigo nderabuzima cyajya gifasha urubyiruko ibi byumba biteganirwa ko byajya bikoreramo abaforomo bakiri bato urubyiruko rudatinya ndetse urubyiruko rukanashakirwa iminsi yihariye urubyiruko rwajya rwakirirwamo kugira ngo birinde guhuza n'abandi abaturage basanzwe baba bagana ikigo nderabuzima asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
nyuma y'uko tubagejeho inkuru ijwi ry'amerika itangaje ejo ku cyumweru n'uyu munsi mu gitondo ibijyanye n'abategetsi bahagarariye imiryango n'imishinga mpuzamahanga mu burundi hari abantu bamwe bakurikira ibiganiro byacu bumvise ko uburundi busaba ko bambasaderi b'ibihugu byahagaritse imfashanyo ku burundi bataha iwabo inshuti z'ijwi ry'amerika rero zifuje gusobanukirwa n'ibyo visi perezida gasitosi ndimwo yatangaje twongeye gusaba visi perezida gasitosi ndimo kugira ngo asobanure kurushaho abahagarariye ibihugu byabo mu burundi yavugaga abo ari bo ni inkuru mugezwaho na frederic nkundikije yaganiriye na gasitosi ndimo
nashaka kumenyesha uburundi n'amakungu ko twebwe tavuze abaserukira ibihugu byabo ngaha mu burundi ko abo bari ku mirimo ya minsi yose kandi bariko barakora ntitwavuze kandi amashyirahamwe asanzwe afasha muri twita imaniteri abo bariko barakora twavuze amaproje amaproje ibihugu byabo byafashe ingingo y'uko bahagarika imigenderanire n'igihugu cyacu cy'u burundi bakaba barahawe viza zo kuza mu burundi baje gukora muri ayo mapo haciye amezi angahe atanu canke atatu batagikora kuvuga rero amaviza twabahaye kugira baze gukora nk'aha mu burundi natwe bakiyafitiye kuko barahagaritse akazi twabasaba yuko ubwa mbere ko bokora bagasubira ku mirimo yabo yabazanye badashoboye gukora naho bagasaba viza y'ingenzi kuko bica bitwa ko ari ingenzi kuko kuva mu gatondo gushaka umugoroba ntacyo bariko barakora tugasaba yuko bosaba viza z'ingenzi abo bategetsi batwara ayo maporoje ni bande bono bakarorero hariho ctb hariho abandi n'abandi benshi bugaye ibiro ibyo biro byabo bikaba byarugaye bavuga yuko uburundi ba- basavye yuko ibiro byabo vyugagwa nimba vyugawe rero ntitubona ico bariko barakora mu gihugu cacu mu gihe muvuze abandi bakozi baba bakorera ibihugu byahagaritse imigenderanire yavyo n'igihugu cy'u Burundi abo baba ari bande Bo, tw- twe twavuze eh, amashirahamwe eh, a- yazungitse amaproje ngaha mu burundi naguha akarorero nka ctb canke ayandi mashirahamwe eh, amapro- bafise amaproje ngaha mu burundi bahagaritse hariyo proje eh, yariko iragerageza gukora umwavu engrais organique n'ibindi bahagaritse akazi abo rero twari twabahaye amaviza yo kuza gukora ivyo bikorwa igihe rero ivyo bikorwa batakibikoze ni uko bosaba tukabaha eh, viza z'ingenzi atari uko bagatahuka kuko ntaco bariko barakora ngaha tuca tuhava tuhita ko ari abayisiri bari ngaha intambwe leta y'u Burundi iriko irakora kugira ngo ishire mu ngiro ivyo bintu yifuza vyoshikira abo bategetsi batwara ayo maproje batakigira akazi nk'uko mubivuze mu Burundi ingingo muriko murafata n'izihe kugira ngo murangure uyu mugambi nta ngingo twari bwafate mugabo eh, ni kwari ukubavunira akagohe kugira ngo eh, bikubita agashi baje ku mirimo canke bahitemo kimwe muri ivyo Eh, mugabo turiko turaba amazu bahora bakoreramwo ko twoyashiramwo abakozi ba leta ubuzi bwa leta kugira ngo ayo mazu ntiyicare uko nyene hanyuma aho bazoshakira bazoza canke tuzobonera abandi bashobora kubikora inyuma y'aho mutangarije ayo majambo hariyo abategetsi eh, bari no mu mugambwe ipona batangaje ko eh, mwoba mu gutangaza amajambo mwoba mu- mwiyobagije canke mutazi amasezerano ya Vienna yagenga imigenderanire hagati y'ibihugu abo bategetsi bo mubabwira iki abo n'abihenze kandi nsaba umugambi w'agasigana iprona nibaza ko mwobita ukundi kuko hariho ibi- ivyemeza yuko ataho bari Eh, kandi sinashaka kubivuga ko vyinshi iyo nimba nabivuze nabivuze k- nk'umu- nk'icega ca mbere c'umukuru w'igihugu nshobora gufata eh, nkafata ishikiriza ijambo mbona ribereye ku gihugu cacu c'uburundi abo bavuga ngo ivya vyene canke iki bakavuga ngo twavuze aba- abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu burundi n'ababeshi nibabe mu kuvuga babe babanza bumvira ivy- ivyo umuntu yavuze navuze amaproje navuze abaambasaderi kuko ambasade zose ziri ngaha ziriko zirakora ukuri kwamye icyabazanye twebwe ntitwokwirukana abantu bariko barakora icyabazanye n'ayo maproje tuyasaba ko yoja ku murimo wabazanye hako baguma bayerera mu gisagara ca bujumbura Gaston Sidimwo eh, vice perezida wa mbere w'u Burundi murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye ndagushimiye nawe frederic nkundikije turacyari mu burundi imiryango irenga ibihumbi mirongo itatu na bitanu mu ntara eshatu zo mu burasirazuba bw'uburundi yugarijwe n'inzara kubera imvura yatwaye imirima yabo minisiteri y'umutekano ifata ikibazo cy'imvura nyinshi nka kimwe mu biteye umutekano muke ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu eroge wirikaneza Ishirahamwe PSFS Burundi rimenyesha ko mu ngendo abarirongoye baherutse kugira mu ntara zo mu buraruka bw'igihugu basanze abarimyi n'aborozi bo mu ntara za Kirundo, Muyinga, co kimwe na Kayanza bugarijwe n'ingorane zidasanzwe muri bo ngo hari imiryango itashoboye kuronka umwavu w'ikizungu wo gutabira abandi imirima iterwa n'ingwara ntibaronka imiti yo gupompa mu gihe hari abafise ingorane zo kuronka amahangari yo kubika umwimbu baba baronse na cane cane nk'abari mu muceri ariko rero hari abandi batari bake bafise ingorane zisumbirije abo nabo imirima yahuye n'ibihuhusi vy'imvura urubura hamwe n'imyuzurira odete nzeyimana arongoye ishirahamwe psfs burundi tuba tumaze kuronka ibiharuro by'imiryango ishika ku bihumbi mirongo itatu na bibiri n'amajana hejuru mugabo hariho n'ibindi biharuro bakomeje kutugirira turiko turabyegeranya kugira ngo turabe kuko abantu bose usanga batababaye ku rugero rumwe imiryango ibihumbi mirongo itatu na bibiri bugarijwe n'inzara aho ivyo byari ibiharuro byo mu ntara ya muyinga gusa tutarashirako ibindi biharuro byabo mu kirundo kuko iyi mvura yaraguye nabi mu za kayanza hose aho hose urumva nta biharuro dufise hariho abandi nabonye rero bateye n'imbabazi no gusumba batagira ico bafungura kubera bahuye n'ibibazo bitandukanye Eh, hano uvuga ikibazo c'imvura ikomeye cane yashoboye gutwara imirima no mu kirundo narabonye hariho ahatwawe mugabo cane cane ahantu novuga aho gutabariza ni ku musozi wa gasave muri komine buhinyuza mu ntara ya muyinga aho hariho imirima yatwawe gose bigaragara ko abanyagihugu bari mu kangaratete ataco bafise aho abandi bariko barasoroma n'umukubi bo bataco bafise bashobora gusamisha umutima niko nobivuga ikibazo c'imvura nyinshi yaguye kuva mu kwezi kw'icenda umwaka uheze gifatwa nka kimwe mu biteye umutekano muke mu burundi ivyo umushikiranganji w'umutekano yabivuze mu ndwi iheze ariko ashikiriza ingene umutekano wari wifashe mu mezi atatu ya mbere y'uwo mwaka arenga iyome bunyoni yatanze ibitigiri vy'ivyononywe n'imvura harimwo n'abantu bahasize ubuzima abantu bagera kuri mirongo ibiri n'umunani bapfuye kubera imvura n'imiyaga batandatu baratwawe n'umwuzurira babiri bakubitwa n'inkuba nayo mirongo umunani n'indwi eh, barakomeretse hari n'ibitungwa bitari bike harimo inka harimo intama harimo impene n'ibindi bitari bike navyo nyene bimwe vyatatwawe ibindi bikubitwa n'inkuba mu mihingo itandukanye harasambutse n'amazu agera ku gihumbi n'amajana atandatu amashure arenga cumi n'indwi ibitarugwa mirongo ibiri n'icenda amashengero atandatu hari n'imirima itari mike nayo nyene yononekaye igera ku mahegitare arenga ibihumbi mirongo ibiri n'umunani amabarabara ku buringanire bw'ibirometero bitanu arabomagurika ingomero z'umuyagankuba zibiri zirabomoka ibitarugwa cenda birabomoka umukuru w'ihuriro ry'amashyirahamwe y'abarimyi n'aborozi PSFS Burundi abona ko umuti wa mbere n'imfashanyo bikwiye gutangwa n'abarundi bonyene ubwabo naho n'amashyirahamwe mpuzamakungu atosigara inyuma igituma mvuga ko abarundi aribo bakwiye kubanza kunyaruka guseruka ku babanyi babo ubwa mbere ubunyene niho bari bari kumwe hanyuma iyo bashigikiranye hagati yabo bikomeza ubumwe bikomeza ubucuti ariko cane cane kandi niyo mfashanyo yihuta ibiri hafi gusumba iyo umuntu ariko arasaba hirya no hino notanga akarorero nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu aho hariho ibibazo bikomeye cyane abantu bapfa abandi bahunga ugasanga umuvyeyi arataye abana arahunze ndibuka nk'ikarorero kambabaje cyane umuvyeyi w'umukenyezi yafashe umwana wiwe aca yiyahurira mu ruvubu hama ubundi nabo bamumanura yamaze kwimanika rero nk'ibyo ntibibyari bikwiye kubanza gushika kuko ababanyi bose ntibabashonje ku rugero rumwe uwo rero iyo nk'ukuri itaciye mu murima wiwe nomutera akamu agarukira agarukire kuri mugenzi wiwe hama n'abandi bose bari ngaha mu gihugu baje gukora ibikorwa by'iterambere nk'aya mashirahamwe mpuzamakungu ari ngaha mbere n'amaambasade yoba ari ngaha n'abandi bose na oni ivyigwa vyagizwe n'abahinga mu bijanye n'ibirere n'ihindagurika ry'ibihe vyerekana ko imvura nyinshi yatanguye kugwa mu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ishobora gushika mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yavuze ko imiryango igera ku bihumbi mirongo icenda na kimwe ishobora gushikirwa n'ingaruka mbi z'imyuzurira ico gihe yamenyesheje ko leta ikeneye imfashanyo z'amadolari y'abanyamerika agera ku miliyoni cumi na zitanu kugira ngo igarukire ku bahuye n'abazohura n'ingaruka z'iyo myuzurira n'ibihuhusi iruhande y'uburyo ishobora kwegeranya yo nyene ubwayo eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
inshuti turi kumwe tugiye gusoza ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha mbere yaho ariko fide niyo ngabo ababwire muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze eugeni amakuru twababwiye hirya no hino ku isi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ban kimun yavuganye kuri telefone na perezida wa sudani yo mu mpanuka salva kiir n'umutegetsi mukuru agwanye ubutegetsi riek mashar uno munsi ku wa mbere yabasabye gushyiraho mu maguru masha leta mfatakibanza bibonwa ko ari intambwe ikomeye cyane ku byerekeye guhagarika ingwano mu gihugu abajeje gutabara muri ekwatorero bariko barondera muri bisigarira by'inyubakwa zasenyutse abo babarokotse ikinyamugigima gikomeye cyane cyahitanye abantu amajana abiri na mirongo irindwi na babiri igipolisi muri israel n'abategetsi bajejwe ubuvuzi bamenyesha ko abantu cumi na batanu bakomeretse inyuma kw'ibisi ituritse uno munsi kuwa mbere mu gisagara cya yeruzalemu ivyuko nimba guturika kw'iyo bisi bifitanye isano n'iterabwoba ntibitomoye igihugu ca Brazil kiri mu ruhagarara rukomeye kirindiye inyishu ya President Dilma Rousseff ku itangazwa ry'umugambi wo kumukura ku butegetsi mu gihe hasigaye ikiringo kiri munsi y'amezi ane imbere y'uko inkino mpuzamakungu za Olympic zitangura mu gisagara ca Rio de Janeiro
nshuti zacu mwarimu duteze amatwi ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha naho abihumurije amakuru muherekejweho na fideli niyongabo ku buhanga bw'ibyuma hari charles sesk afatanije na fatuma karara arimasi kuri mikoro mwari kumwe nange eugenia mukankusi tubashimiye mwese kudutega amatwi tubifurije amahoro y'imana ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje
This program has come to you from the Voice of America, Washington.